mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri udufashije ari kumwe na fatuma karara twese rero turabaramukije abatwumva aho muri hose ku isi kandi tubahaye ikaze kuri radiyo yanyu umwaka mushya muhire mbibutse ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com turi kuri facebook na youtube adrese ni voa radiyo yacu ikaze mwese ku ijwi ry'amerika banywanyi rero bakunze ba radiyo ijwi ry'amerika tubifurije umwaka mwiza umwaka wa bibiri na makumyabiri mwese n'imiryango yanyu n'abavandimwe n'inshuti mbanje rero kwifuriza abayobozi nabo bayobora mu bihugu bivugwamo ikinyarwanda n'ikirundi nkawifuriza abaduteze amatwi mwese muri uyu mwanya nkawifuriza abanyamakuru bagenzi banjye mwese muzagira umwaka mwiza muzatunganirwe rero mu kazi kanyu aho muri hose ndagaruka by'umwihariko kubo dukorana by'ibijwi ry'amerika nyine mu rwanda muri uganda muri congo muri tanzania muri kenya mu burayi no muri amerika n'abo twakoranye mu gihugu cy'u burundi mbifuriza ko twazongera kugira amahirwe yo gukorana igihe igihugu cy'u burundi cyadukomorera ndifuriza rero umwaka mushya muhire umuryango wanjye ndetse n'abavandimwe n'inshuti abo twagiranye ibiganiro bose ku ijwi ry'amerika abaganiriye n'ijwi ry'amerika mu biganiro bitandukanye baduhaye ibitekerezo mwese muriyizi aho muri hose namwe abandi bari mu bihugu bitandukanye bivuga ikirundi n'ikinyarwanda mugire umwaka mushya muhire mwarakoze rero kutuba hafi murakarama nongere mfata akanya kihariye kuri uyu wa gatatu ko gushimira abaganga ndetse n'izindi mpuguke mu by'ubuzima abo twaganiriye abaganiriye na bagenzi banjye mu kiganiro murisanga ku byerekeye ubuzima cyangwa se ibindi biganiro bigufi bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu abashinzwe rero ubuzima mwese mwese aho muri hose cyane cyane abari mu rwanda mu burundi mu burayi muri amerika n'ahandi namwe abashinzwe umutekano tubifurize mwese umwaka w'amata n'ubuki mwese abadukunda ijwi ry'amerika rirabazirikana tubashimira rero kuba muduhora hafi turabakunda kandi natwe tuzi ko mudukunda umwaka wa bibiri na makumyabiri uzababere umwaka w'amahoro umwaka w'ibyishimo umwaka w'uburumbuke umwaka w'amata n'ubuki nimwe muryoherwa n'iyi ndirimbo y'impara bonani dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyakazana biduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyakazana tuhagarike tukaba tugejeje aya mahirwe ntacyo twatanze ngo dukunde turamenye abataragize ayo mahirwe bose ubwabo kuko ntawanga kuramuka ntacyo twatanze ngo dukunde turamenye abataragize ayo mahirwe kubabo kuko ntawanga kuramuka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira dutije ubuzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira dutije ubuzima umwaka mushya muhire inshuti bavandimwe badukurikiye mwese kuri radiyo ijwi ry'amerika tujye mu rwanda mu ijambo risoza umwaka rikanatangira undi perezida w'u rwanda paul kagame yagejeje ku banyarwanda n'abaturarwanda yasabye abanyarwanda gukomeza gukorana umurava kugira ngo bazabashe kugera ku cyerekezo gishya bibiri na mirongo itanu u rwanda rwatangiye icyerekezo nyuma rero y'icyerekezo cya bibiri na makumyabiri cyatangiraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri i kigali mu rwanda inkuru turayibaza mugenzi wacu eric bagira ubusa muri iri jambo risoza umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda rinifuriza abaturarwanda n'inshuti z'u rwanda gutangira undi mwaka mushya wa bibiri na makumyabiri umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko muri rusange umwaka urangiye wa bibiri na cumi n'icyenda ibintu byagenze neza yavuze ko wabaye umwaka w'uburumbuke kandi ko inzego zose zireba ubuzima bw'igihugu uhereye ku rwego rw'umutekano urwego rw'ubuzima urw'ubukungu n'izindi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda byagenze neza gusa umukuru w'u rwanda avuga ko mu mpera z'umwaka hadutse ibiza n'imyuzure byibasiye igihugu kandi ko igihugu kiri gushaka uburyo gifasha abahuye n'ibyo biza perezida w'u rwanda avuga ko yizeye ko n'uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri ibintu bizarushaho kugenda neza ashingiye kuko umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda wari wifashe umukuru w'u rwanda agahamagarira abanyarwanda kurushaho gukora cyane no gukosora ibitagenda neza kugira ngo barusheho gutera imbere bateza n'igihugu imbere muri rusange umwaka wa cumi n'icyenda wagenze neza koko n'ubu kandi nkaba nibwira ko nidukomerezaho dukora uko bikwiye kuko buri wese yabigaragaje muri uyu mwaka turangije ibihumbi bibiri na makumyabiri uzaba ndetse mwiza kurusha uwo turangije umwaka tugiyemo hari ibikorwa byinshi bidutegereje byubakira ku byo twagezeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda birashaka rero ngo dukomeze dukorere hamwe dukore neza ibyo twakoraga neza dukosore ibitaragenze neza perezida kagame yifurije abanyarwanda gukomeza kurushaho gutera imbere mu nzego zireba ubuzima bw'igihugu zose zirimo no gukomeza gushimangira ubuhahirane hagati y'ibihugu bituranye byo mu karere no hanze yabyo abifurije gutsimbataza ubuhahirane n'abaturanyi mu gihe imyaka ishize imigenderanire hagati y'u rwanda na uganda ndetse no hagati y'u Burundi n'u rwanda yarazambye umwaka wa bibiri na makumyabiri ufite kinini uvuze ku rwanda kuko ni umwaka rwari rwarihayeho icyerekezo makumyabiri makumyabiri cyangwa se viziyo venti venti cyangwa vijeni tuwenti tuwenti mu ndimi z'amahanga mahanga umukuru w'u rwanda aravuga ko mu myaka makumyabiri ishize igihugu cyageze kuri byinshi kandi byiza agasaba abanyarwanda gukomereza mu bufatanye mu cyerekezo gishya makumyabiri mirongo itanu bubakira ku byo bamaze kugeraho icyerekezo makumyabiri mirongo itanu ni ukuvuga imyaka mirongo itatu iri imbere yagabanijwemo ibyiciro bibiri hashingiwe ku mikorere n'imitekerereze y'abanyarwanda muri iyo myaka mirongo itatu ndakangurira abanyarwanda rero ko dukomeza kureba duhereye ku mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri iyo myaka mirongo itatu iganisha ku bihumbi bibiri na mirongo itanu hanyuma buri wese tukubakira ku byo tugezeho ubu ku byo tuzaba dutangiye umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri tuganisha kuri iyo myaka iri imbere ndizera ko buri wese nk'uko dusanzwe tuzafatanya kugera kuri byinshi igihugu cyacu kigatera imbere uko tubyifuza ndabashimiye murakoze dukomeze imihigo no gukora neza nagira ngo rero mbifurize mwese ibihe byiza umwaka mwiza imiryango yanyu mwese ndetse n'inshuti z'u rwanda u rwanda rutangiye icyerekezo gishya cy'imyaka mirongo itatu ruvuye mu cyerekezo cy'imyaka makumyabiri cyaheraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko ibyari byitezwe kugerwaho mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri bitabaye ku mpuzandengo y'ijana ku ijana ku mibare rw'itangira u rwanda rutangaza ko magingo aya rumaze kugera ku mpuzandengo iri hagati ya mirongo inani na mirongo inani na gatanu ku ijana by'ibyari byitezwe kugerwaho mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru mu burundi ho perezida Pierre Nkurunziza yongeye guhumuriza abarundi n'amahanga ko amatora hateganijwe muri icyo gihugu azagenda neza perezida w'u Burundi yaraye abivugiye mu ijambo ryo kwifuriza uburundi n'abarutuye umwaka muhire wa bibiri na makumyabiri mugenzi wacu arabizi bigira imana hatubwire ibikubiye muri iryo jambo
mu gisata cya politike perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza araremesha abarundi n'amakungu ko amatora azogenda neza gusumba ayamaze gutunganywa yose muri ico gihugu kandi azoba intibagiranwa mu mateka y'igihugu nk'uko yama yabishikirije mu majambo n'ibiganiro amaze iminsi ashikiriza yarararikiye abarundi bose bakwije ibisabwa n'amategeko kuyitaba atawusigaye inyuma mu gisata cy'ubutungane duhereye ku butungane bwo hagati mu gihugu perezida w'uburundi petero nkurunziza yashyikirije ko agira ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu amahoro n'umutekano iteka n'itekane mu gihugu ku butungane bwo hanze y'igihugu cyane cyane ku bibazo byahitiye mu burundi arashima ingingo yafashwe na sentare y'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko eac aho yavuze ko leta y'uburundi yatsinze urubanza rwemeza ko ukwitoza kwiwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu kwakurikije amategeko yaribukije kandi abarundi ko iyo sentare yemeje kandi ko ihagarikwa ry'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike amwe amwe atategeko na rimwe ryahunyanzwe mu gisata cy'umutekano perezida petero nkurunziza yabwiye abarundi ko imigwi y'abagizi ba nabi igihumbi amajana ane na mirongo umunani n'ibiri yasanganguwe haranafatwa n'abiketswe ko ari inkozi z'ibibi bashika ku bihumbi bitatu n'amajana indwi muri ico gisata nyene uburundi ngo buzobandanya kwitwararika inzego zijejwe kwivuna abansi no gucungera umutekano kugira ngo zibe koko inzego zikwije zikomeye kandi zifise ubushobozi bwo guhangana n'uwo wese yohirahira akazihangara yemereye abarundi ko burundi buzobandanya ibikorwa byo gufasha kugarukana umutekano aho hose uzoba wahungabanye mu gihe bobisabwa mu gisata cy'uburimyi naho mu ntango z'uno mwaka waramutswa uburundi yemereye abarimyi n'aborozi ko bagiye kuzoronswa ingurane n'ibanki y'uburimyi n'ubworozi igiye kuzotangura ibikorwa muri uyu mwaka uza
ndagushimiye aroyizi bigirimana kuba utugejejeho ibikubiye mu ijambo rya perezida Pierre Nkurunziza w'uburundi ubu noneho tugeze ku ntashyo z'ubunani z'abakunzi b'ijwi rya amerika zakiriwe na mugenzi wacu diane ninahazwe
wa mbere duse ku murongo wa telefone ni benwa benwa umwaka mwiza uherereye he muri somaliya ku mugwa mukuru mugadisha urumva ko tubahereye kuno munsi ntidukunze no kubaronka cyane aho muri somaliya mwawuhimbaje gute mwawutanguye gute bina mirongo ibiri ga benwa
na mirongo ibiri imyaka uhimbaje neza nta kibazo
murateramana n'abagenzi cyane
abagenzi turateramana tukaganira
nuko rero ukaca ushaka kwifuriza umwaka mwiza ndi uno munsi
umunsi ndashaka mwifurize umwaka mwiza cyane cyane umuryango wanjye bari ku burundi n'abana banjye hamwe n'ababyeyi banjye bari burundi na bagenzi banjye dusangiye ubutumwa ngaha somaliya uri kugarukana amahoro ngaho muri somaliya uri mu butumwa bwo kugarukana amahoro urakoze cyane rwose benwa ngaho mugadisho muri somaliya abarundi n'abanyarwanda mutwumva muri yo tubifurije kuzuranirwa mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno mwaka urabarutira iyindi yose yego ugira umwaka mwiza yego duce twakira na isa ku yundi murongo wa telefone isa ikaze n'umwaka mwiza na wewe
murakoze cyane uherereye he nawe
ni mu rusaka muri zambia rusaka zambia bibiri na mirongo ibiri mwayinjiyemo gute
rusaka muri zambia bibiri na mirongo ibiri turi ko so twebwe turabyemeshe turiko turabahabirira Eh,
Eh, ndumva mwabigize neza
eh, biriko bigenda neza cane tuguma tugurisha baza ba- ba- baronka aho bagurira Eh, twe guhimbaza kwakire kuguma tugurisha eh, uri ku- u- udandaza udukintu duke baguze cyane
Ah, ikintu bariko bagura cane ibintu bijanye n'amadrinki ibintu bijanye n'ibinyobwa aha
ibintu bijanye n'amasupageti n'imiceri n'ibintu bijanye n'amasaroni Eh,
ibintu byiza cane uyu munsi nuko rero tukwifurize ko ibyashara biza kuba byinshi kugira ngo winjirane menshi a- azogufasha gukomeza urwo rudandaza rwawe
Eh, Eh, nuko rero ah, isa ukifuriza umwaka mwiza nde uno munsi
nivuriza umwaka mwiza abavyeyi banje bari i matana Mhm.
bashikangiza bose uri mu ruyigi uri mu rumonge Mhm.
abari i matana nyene uri mu rutovu Mm.
bakuru banje uri mu kanyosha Mhm.
abari i matana Mhm.
nivuriza munsi kacu ari muri afurika y'epfo Eh,
nivuriza kandi na n'abari i bujumbura mu kamenge umuryango wa ntunze cyane igihe nari kw'ishuri urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho rusaka zambia isa ah, n'umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
oke murakoze cyane ndashimira ijwi rya amerika urakoze cyane ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda rusaka zambia muratwumva abari ngaho muri somaliya mogadishu namwebwe murakoze kudukoma ishwashwa Eh, umwanya ni gwanyu kugira ngo mushobore kwifurizanya umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri antoine umwaka mwiza
umwaka mwiza twese hamwe ego wawuhimbaje gute
Ah, njyewe rwose ntabwo nigeze ndyama kubera ibyishimo Eh, uraraba neza urahava ubwira ikibazo kuva sangapu utararyama
Eh, kubera nari no mu kazi niyo nakomeje kuba hamwe n'abavandimwe n'inshuti ndi Eh, kuba kubera ko njyewe ndi njyewe ndi mucoma ndi mucoma njyewe barimo mbokireza akaboga ngira ngo akaboga murakazi eh, turakabona wagize ak'ihene canke ak'inka
Eh, byose ibyo umukiriya yasabye n'ibyo umukorera Eh,
hanyuma nyine ebana ibirori byagenze neza cyane wabonye N'ubu aba- turacyataramye wabonye abakiriya benshi
Eh, nabonye abakiriya benshi ndabona birimo kugenda neza Mm, mbega ndabona uyu mwaka tuwutangiye neza uko bisa kose mhm. uherereye none ga antoine aho uri kurokereza akaboga abantu
mperereye mu ntara y'uburengerazuba Eh,
umurenge wa bugarama mu murenge wa bugarama
Eh, ndumva rero abo mu murenge wa bugarama bona niyo batanguriye neza
cyane rwose Mhm. hama ukayipfuriza nde uno munsi
niba nkabifuriza mushiki wanjye uri i bujumbura Mhm,
witwa witwa witwa nyiranzabandura mhm,
nkabifuriza na mama wacu nawe uri mu kanyosha mhm,
abakuru banjye bari i bujumbura mu mujyi mhm.
babwira ngo umwaka mwiza bawutangire neza bazarusheho kuronka ibyo batabonye mu wa bibiri na cumi n'icyenda bazabubone mu wa bibiri na makumyabiri urakoze cyane nawe reka tubikwifurize gutyo eh, antoine Eh, by'umwihariko eh, mwebwe abanyamakuru b'ijwi rya amerika namwe ndabifuriza kuzagira uyu mwaka mwiza urakoze cyane
kandi no kuzarushaho kugira akazi keza karangwa n'umurimo unoze murakoze cyane tuzakomeze dukorane neza cyane urakoze cyane rwose turakwemereye ko tuzogerageza ibishoboka tukabandanya tukunogera mu byo dukora
sawa sawa ego uwundi duse ni niyo ngabo ku yindi murongo wa telefone niyo ngabo
Hello?
bonane
Eh, bonane nziza E- eh, uri kwirira he
rero ndiko ndabirira neza neza mu ntara ya cyankuzo ni mu gihugu cy'uburundi aha
turiko turatarika ni kuri n'ikirere kimeze neza nta mvura iriho mhm,
ni kuri ibintu bimeze neza ibintu ni byiza cyane mm. aho umucanguzo ko hariho abo twabonye batandukanye nko muri bujumbura abatari bake twabonye ku mbuga ngurukanabumenyi bashiramo ko bari muri za foye dushahitse basenga abandi nabo um, kuko urazi ko hariho n'amategeko atemerera amasaha y'akabari kugura cyane bari mu ngo zabo ngaho umucanguzo mwabigenjeje gute
amacavuzo novuga twahereye ku gisabisho nyene cyo kwizina umwaka mushasha gusenguruka imana hanyuma ni kuri kuko ari umwaka mushasha eh, hari hameze nka dimanshi ni kuri abantu biriwe mu munezero ntangere gusa nta kibazo ni kuri n'ubu muracabandanya
n'ubu turacabandanya cyane Mm.
ni kuri ni byiza rwose Eh, hama bibiri na mirongo ibiri urawiteze ku iki ga, ga niyunga
Eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, twatangura umunsi ariko ndawitezemo imigisha du- dute- ni ni icyifuzo nyine dufise ariko imana imana twizere ko izotugirira neza nguruka cyane ku- ku mwaka uheze wane wagenze neza twizere yuko eh, uyu wo uzoza uruta n'uwo mm.
uzozanana n'imigisha eh, turabikwipfurije Eh, nuko rero cu- Eh, ca- nawe cugira ndabizi.
wipfurije cu- ca wipfuriza ufise ku mutima uno mwaka
ego ndashaka kwifuriza umwaka mwiza Mhm.
eh, ababyeyi banje bari ngaha mu cyankuzo ni muri komine gisagara Mhm.
umubyeyi wanje nyamweru karori Mhm.
eh, na mama wanje nyene Mboni- mbona impari berate bari ngaha mu karere ko mu ngwa Mhm.
Eh, nifurize umwaka mwiza eh, mwene wacu ntikazohera desire akorera i bujumbura Mhm.
benjamin akorera muri komine misiha Mm.
nifurije umwaka mwiza umutama kagero nikodemu ari ngaha mu karere iwacu Mhm.
nifurije umwaka mwiza mutama karagije sebastien urakoze cyane nifurije umwaka mwiza petero barashingwa kandi turi kumwe mu karere hamwe na terminegiri de bare eh, eh, Eh, uzogira umwaka Mirongo mwiza ine.
w'ibihumbi uzogira umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
eh, Eh, tukwifurize kuranigwa ego murakoze ego
murakoze cyane namwe kandi nifuriza umwaka mwiza eh, abamenyeshamakuru eh, b'ijwi rya amerika ku izina ryabo reka ndagushimire ego murakoze bisanga mudongo leka kwenkusuna ngendongo mabibi tuwije mwentondo o munaga mvala me and you baby no gambo eh, leka nkuweko sampo libanga dogo obe chitambo o munaga mvala are you the reason i lose my mind ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kandi na stanislas ku yindi murongo wa telefone stanislas ikaze ku ijwi rya amerika
muraho neza diane turaho turashima bibiri na mirongo ibiri twawinjiye twibaza ko uzohera neza
twawinjiyemo neza rwose rero turongera gusaniranya ijwi rya amerika dore ko tubikunda cyane Mhm.
ubwo ndi mu murenge wa burega mu karere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda ubwo ni ni kigali mu rwanda Mhm. aho noneho rero Eh.
ndagira ngo mbanze mbashimire ibiganiro mwatugejejeho muri bibiri na cumi n'icyenda Mhm.
byaratwubatse rwose Mhm.
cyane rwose abanyamakuru mwese mbanje kubabwira ngo iziyo venti venti izababere iy'amata n'ubuki kuko muratuganira bikadushimisha Mm.
Noneho none ga- none rero- ga stanisla ko a- a, mu kirundi bavuga sinzi ko mu kinyarwanda mubivuga ngo nta ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe Eh, nta- ntaco twagize wumva twohindura mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda tutagushikiye kunyota
buriya rero Eh,
icyo nakababwiye mwahindura byose mwagiye mubikora buriya Eh.
abantu benshi bakunda ikintu bita gutashya aha,
ariko none nabyo mwagiye mubitugezaho mm,
rwose nimukomereze aho ngaho ahubwo imana izibongerera imigisha rwose aho muzajya mukura imana izajya yongera mu kandi aho abantu bateraniye ari benshi imana igira icyo ikora urakoze cane iyo migisha turayicakiye
noneho rero umwaka mushya kuri wowe unyakiriye Mhm.
abanyamakuru bose bari aho ngaho noneho mbwira ebyiri rwema naho umwaka mushya eugenie mukangugu Mhm.
thomas kamirindi gukomera cyane Mm.
abanyamakuru bose muri rusange b'ijwi rya amerika bose aho bava bakagira umwaka mushya kandi uzababere uw'amata n'ubuki noneho reka mbwire abantu bari i remera y'abaforongo bazagira umwaka mwiza Mm.
n'abantu bari i mugambazi nibagiwe umusaza ukunda gutanga ibitekerezo ku ijwi rya amerika bamwita louis michel ari mu majyepfo Mhm.
n'undi ukunda gutanga ibitekerezo ku ijwi rya amerika yitwa jean de Dieu, ari mu nkomane hafi ya nyungwe Mhm.
abantu bose batanga ibitekerezo ku ijwi rya amerika mbifurije umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri noneho n'umudamu wanjye dutayimana delestina n'umukobwa wanjye umwiza rasheri Mm.
n'ubukunze denise na peti furedi shimo n'ababyeyi banjye bose reka mbabwire ngo murakoze cyane ijwi rya amerika Mhm.
sawa sawa urakoze cyane rwose stanislas nawe tukwifurize kuzoranirwa mu byo urimo byose uzokora byose imigambi yawe Sawa, sawa.
izocemo urakoze cyane
diane ntazwe nawe ngushimire kuri izo ntashyo wakiriye kandi nkwifuriza n'umwaka mushya muhire wowe n'umuryango wawe nk'uko nabivuze kandi nkawifuriza abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika aho bava bakagera ibiganiro byacu rero ni aha tubisoreje ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri pije yarafatanije na fatuma karara animase ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye rero nongere mbashimire kandi mbifuriza umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri muzawugiremo ubuzima buzira umuze uzababere uw'amahoro w'uburumbuke ibyiza byose mwifuza mukomeze rero kuryoherwa n'uyu mwaka muryoherwa kandi n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika tubasigire makoni koshwa indirimbo bonani
Bonane, bonane,
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika